ఇది Nesbi de América. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyongabo ije nteramije ibiganiro byo muri iki gitondo iriya mibare mirongo itandatu na karindwi n'ibice ntabwo ariyo cyane cyane ntabwo bari bamenye ko rpf ari abantu yari yakuye kuri risi kandi muri bo hari harimo abagore benshi iriya mibare rero yanditswe ntabwo ariyo n'abayanditse twabiberetse turategeka ko azabikosora uyu ni munyaneza charles umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ku matora y'abakenyezi baserukira abandi mu nama nshingamateka mu rwanda turavuga no ku butungane bw'u rwanda bubisabwe na mict bwataye mu mvuta abanyarwanda batanu bikekwa gushaka kwivanga mu rubanza rwa ngirabatware augustin turavuga kandi no ku bibazo by'umutekano mu burengero bushira ubumanuko bw'u rwanda ku mupaka n'uburundi no ku modoka zikwegana cumi na zitatu zipakiye ibifungurwa by'imfashanyo za pam zimaze iminsi ine zifatiwe imuyinga mu burundi yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse aloyisi utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya turakoze fideli turayatangurira mu gihugu kibanyi abamaze kwicwa na ebola mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamaze gushika kuri mirongo umunani n'umunani byashyikirijwe ejo ku munsi wa kane n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu gihe uwo mugera muri kuratandukira igisagara ca butembo gikomeye cyane mu bucuruzi kandi kibamwo abantu bashika ku muriyoni umuntu wa mbere yagaragaye ko yanduye uwo mugera ibutembo yari umugore hamwe n'umukozi wo kwa muganga yariko aramuvura uwo mugore yapfuye ku munsi wa kabiri yari yahungiye hafi ya beni ariko yanka gusuzumwa n'abaganga inyuma y'aho yanduriye nk'uko bishyikirizwa n'uwo mushikiranganji w'amagara y'abantu ahandi havugwa ibiza ni mu buyapani abantu bashika ku ndwi ejo ku munsi wa kane nibo bari bamaze kumenyekana ko bishwe na nyamugigima yateye izinga rya hokkaido riri mu buraruko bw'ico gihugu ikigo c'ubuyapani kigenzura iyi birere kivuga ko iyo nyamugigima yasenyuye imisozi amazu aharurwa mu majana arahambwa ndetse n'inzuzi zicika ivyondo abantu bashika kwijana mirongo ine barakomeretse abandi mirongo ine gushika ubu baracaronderwa irengero ryabo abasirikare hamwe n'abajejwe gutabara nibo barungitswe gufasha igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi hcr gisaba abategetsi b'igihugu ca afurika y'epfo guhagarika ubwicanyi buriko burakorerwa abanyamahanga imbere y'uko ibintu biyangara kurusha hcr ivuga ko itewe umutima uhagaze n'urwanko ku banyamahanga rwiyongera mu gice kinini c'abanyafurika y'epfo impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro nibo babangamiwe kurusha abandi abanyamahanga bane nibo bamaze kwicwa mu gisagara cya johannesburg mu karere ka soweto n'abenegihugu baho babasahura bakabasamburira n'ibyo batunze haseri ivuga ko ifise ubwoba kuko ubwo bwicanyi buriko buratandukira mu ntara za kwazulu natal hamwe na cape yo mu burengero umuvugizi wa haseri shari yazley yabwije ijwi rya amerika ko ibitero nk'ibyo byabaye mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu ariko imigenderanire y'abanyafurika y'epfo hamwe n'abanyamahanga kuva icyo gihe yari yarasubiye kuba myiza nayo igipolisi muri mexique cyaratoye ibisigarira by'abantu ijana na mirongo itandatu na batandatu aho vyahambwe mu kinogo kimwe muri leta ya veracruz abajejwe ubutungane muri iyo leta bavuga ko ivyo biziga vyari bimaze imyaka ishika ibiri muri ico kinogo kivugwa ko ari kimwe mu binogo binini bitowe vyahambwemwo abantu benshi muri Mexique abatoza bavuga kandi ko batoye karangamuntu ijana na mirongo ine na zine mu mirima ikikuje ico kinogo ubwicanyi bushingiye ku rudandazwa rw'ibiyaruyuramutwe byaranze Mexique kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu leta ya verakuze niyo yasesetsemo amaraso menshi mu rugamba rwo kurwanya ibyo biyayuramutwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abajejwe ubutungane bashikirije ko ibikankara birenga amajana abiri na mirongo itanu byatowe ku nkengera z'umurwa mukuru w'iyo leta ya verakuze abimukira nabo barenga kuri mirongo itanu ku bimukira ijana na mirongo ine na bane baheruka kwemererwa kwinjira mu gihugu cy'ubutaliyano barabuzwe irengero mu bigo bakiriwemo ibyo byashyikirijwe ku wa gatatu n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'ubutaliyano mateo salvani abo bimukira bari batowe n'ubwato bw'abasirikare bacungera inkengera z'amazi mu ijoro ryo kuwa cumi na gatanu z'ukwezi k'umunani bumara iminsi icumi butaremererwa kugerera ku kivugo cy'ubutaliyano benshi muri bo bamuka muri eritrea abandi bake bava muri somaliya siriya sudani hamwe na komore nayo muri sudani y'epfo sentare ya gisirikare ejo ku wa kane yaraciriye abasirikare cumi gufungwa bagirizwa gusambanya abakozi b'abanyamahanga bakora mu mashyirahamwe atanga imfashanyo bagirizwa kandi kwica umumenyeshamakuru mu bitero bagabye muri hoteli haraheze imyaka irenga ibiri ijuba iyo sentare kandi yategetse leta gushumbushwa gushumbusha abasize ubuzima mu gitero cyo mu kwezi kw'indwi itariki ya cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho abasirikare ba leta bamaze iminsi itatu batana mu mitwe n'abayoboka uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Riek Machar ambasade ya leta z'ubumwe za Amerika Juba yasohoye itangazo ivuga ko ishimye iyo ngendo ariko isaba abategetsi ba Sudani gukurikirana abandi benshi bagirizwa ubwicanyi nk'ubwo muri ico gihugu
urakoze aroyisi ku makuru uwejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho igitigiri cy'abapasoni bazoja mu nama nshingamateka komisiyo y'igihugu y'amatora yari yatangaje ku munsi wa gatatu cagabanutse ico gitigiri cyavuye ku rugero rwa mirongo itandatu n'indwi ku ijana kija munsi kuri mirongo itandatu na rimwe ku ijana ubuyobozi bwa komisiyo y'amatora bwemeje ko hari abapfasoni basabye gukurwa ku rutonde rw'abatowe amatora yarangiye ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye izi mpinduka zivugwa ku mubare w'abagore mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zatewe n'uko ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi ryaba ryarakuye ku rutonde rwaryo bamwe mu bakandida biganjemo abagore komisiyo y'igihugu y'amatora yemeza ko ifite inzandiko za ba nyir'ubwite banditse basaba ko bakurwa kuri urwo rutonde mbere ariko urutonde rwari rwashyizwe hanze kuri uyu wa gatatu rwagaragazaga ko umubare munini w'abatowe ugizwe n'abagore aba bagore bari bagize mirongo itandatu na barindwi ku ijana ni ukuvuga abadepite mirongo itanu na bane b'abagore kuri makumyabiri na batandatu b'abagabo ni mu gihe abagize inteko ishinga amategeko bose hamwe bagomba kuba mirongo inani uyu mubare w'abagore mu nteko wabaye nk'utangaza abatari bake ku mbuga nkoranyambaga abantu batandukanye babitangagaho ibitekerezo bamwe bashima u rwanda ko rukomeje kuza imbere mu ruhando mpuzamahanga mu kugira umubare w'abagore benshi mu nteko abandi bakavuga ko uteje umugore imbere aba azamuye umuryango muri rusange hari n'abatari bake basaga nk'ababiteramo urwenya bagatanga ibitekerezo ko n'abagabo bakwiye guhaguruka bagasaba ko uburenganzira bwabo bwakubahirizwa maze bagahabwa mirongo itatu ku ijana by'abagabo babahagararira mu nteko ishinga amategeko amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora yavugaga ko intonde z'amashyaka zagombaga kugera kuri komisiyo itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa munani uyu mwaka ku mugoroba kuri wa gatatu ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangazaga uko ibyavuye mu matora y'abagore yabaye itariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda yavuze ko imibare y'abagore yari yatangajwe mbere atari yo kuko hari ibyahindutse kuri lisita ya fpr inkotanyi munyaneza sharire ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo iriya mibare mirongo itandatu na karindwi n'ibice ntabwo ariyo cyane cyane ntabwo bari bamenye ko rpf hari abantu yari yakuye kuri lisite kandi muri bo hari harimo abagore benshi so iriya mibare rero yanditswe ntabwo ariyo yaba yanditse twabiberetse turatekereza ko azabikosora imibare ishobora kuba hafi y'iyo mwari muvuze iyo muvuze none ntabwo ari mirongo itandatu na karindwi na biriya bice uko byanditswe komisiyo y'igihugu y'amatora iravuga ko abakandida ubwabo bari ku rutonde rwa fpr inkotanyi aribo bayandikiye bavuga ko batakifuza kuba ku rutonde nta bisobanuro byinshi yavuze kuri iyi ngingo yewe nta na kopi z'abo yita ko bikuye ku rutonde iyi komisiyo yagaragarije itangazamakuru cyangwa se abaturage perezida wa komisiyo y'amatora porofeseri kalisa mbanda avuga ko mu gihe kitarenze icyumweru hazatangazwa urutonde ndakuka rw'abadepite ku buryo nta muntu wakongera kuruhindura agira uwo yongeramo cyangwa ngo akuremo gusa akavuga ko kurwivanaho byo ari uburenganzira bw'umuntu urutonde ntakuka ni ukuvuga ko ba nyiri ubwite batongera kuzanamo abandi bashya ariko umukandida uri kuri lisite afite uburenganzira bwe yaba umukandida indepanda yaba umukandida watanzwe na pariti kuvuga ati ngewe ntabwo nkiri umukandida icyo gihe ntako twagera afite uburenganzira bwe turabukurikiza tumuvanaho kandi amabaruwa twandikiwe n'amapariti politike yari aherekejwe n'amabaruwa y'abari abakandida bavuga ko batagikurikiranye iyo myanya nyuma y'izi mpinduka amatora y'abadepite yasojwe abagore bakomeje kuza ku isonga bangana na mirongo itandatu n'umwe n'ibice makumyabiri na bitanu ku ijana ni ukuvuga abagore mirongo ine n'icyenda mu bagabo mirongo itatu n'umwe bose hamwe bakaba mirongo inani bagize inteko ishinga amategeko ku rutonde rwa fpr nk'uko bisobanurwa na komisiyo y'igihugu y'amatora abantu icumi n'ibivuga ko basabye kuruvaho mu basabye kuva ku rutonde nk'uko byatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora ko bayandikiye ikaba ifite kopi hagaragaramo ko abenshi ari abagore abagore kandi bari mu myanya y'imbere yari kubahesha amahirwe yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko gusa nta n'umwe ijwi rya amerika ryabashije kubona mu bo twagerageje kuvugana nabo ntibabyitabiraga kubera impamvu zitandukanye badusobanuriye gusa nanone izi mpamvu badusobanuriye ntitwazitangaza hano iyo hagira abemera kuvuga twari kubabaza impamvu zatumye biyima amahirwe bari bahawe n'ishyaka ryabo mu kurihagararira mu nteko kugeza turangiza gutegura iyi nkuru ntacyo ishyaka rya fpr inkotanyi ryari ryagatangaje ku bijyanye n'abo bari abakandida baryo bikuye ku rutonde bamwe mu basesengura politiki y'u rwanda basanga impinduka nk'izi zitunguranye zizamura ibindi bibazo kurusha kuzana ibisubizo mu mikorere ya politiki umubare w'ubwiganze bw'abagore mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda muri iyi manda nshya y'imyaka itanu si mushya mu matwi ya benshi kuko no muri manda irangiye abagore bari ku mpuzandengo ya mirongo itandatu na bane ku ijana abashima ubwo bwiganze basanga ari intera ikomeye ku butegetsi bwa perezida paul kagame mu guteza imbere umugore ababunenga bo bakavuga ko ari uburyo bwiza yahisemo bwo gushyira mu butegetsi abantu badatinyuka kumuvuguruza mu byemezo afata asumta kabuyi ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tuze mu burundi aho imodoka zikwega na cumi na zitatu zipaka ibifungurwa by'imfashanyo za pam zimaze iminsi ine zifatiwe i muyinga zimwe muri izo modoka ziri ku mugwa mukuru wa muyinga izindi zikaba ziri ku mupaka wa kobero winjira muri tanzania ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze
aha ni ku mupaka wa kobero winjira mu burundi uciye mu ntara ya muyinga uvuye mu gihugu cya tanzania abashoferi b'imodokari zipakiye imfashanyo z'imfungurwa z'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'imfungurwa ku isi pamu bariko baridoga bavuga ko bamaze iminsi ine barahagaritswe kubandanya urugendo rwabo mu burundi batamenyeshejwe igituma ikibazo bagisangiye na bagenzi babo bacumbitse ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga muri aba abashoferi benshi n'abaganda uyu aragerageza gushikiriza ibibazo byabo mu kirundi twaje tuvuye ikamara tupakiye umuzigo wa, wa wfp tugeze ku mupaka kobero tuhamara iminsi ine badukorera impapuro nk'ibisanzwe baraturekura turambuka umupaka bisanzwe bamaze kutwishyurira buri kintu cyose tugeze hano ku kabariyeri kari harakinjira hano muyinga baratubwira ngo izo modoka zahagaritswe n'izindi zanyu zagiye ntizabashije gutambuka twe twari twamaze no gutambuka tugenda baratugarura turaza duparika hano kuva ku wa mbere duparitse hano badukuyeho impapuro badukuraho buri kintu cyose badusabaga na pameti badusaba n'imfunguzo z'imodoka nimba ari umuzigo ufite ikibazo nimba ari imodoka zifite ikibazo twe ntituzi ikibazo na kimwe z'imodoka zifite avuga ko ubuzima buri ko bugenda nabi aho bamaze iminsi bacumbitse abantu bavuye ikamara harabaje ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwashize ni ukuvuga uri hano wese ntabwo abuze hasi y'ibyumweru bibiri kandi ukibatubwiye tuvuye tuvuga hano baravuga ati byibura ni no stop border ni impaka bujumbura tumaze hano iminsi irenga ine nta buzima urabona nta mazi ntidufite aho twiherere ntidufite aho kurara ni- ni ukuvuga twe tu- ni- ni ukurara duhagaze abandi barwaye malariya bavuye ku rwariro ntabwo dufite na kimwe kiri mu buzima busanzwe nta mafaranga yo kurya dufite nta mafaranga yo kutureberera dufite none naho tujya ntituhazi tumeze nk'imfungwa muri make turasaba ko batu- batubwira nimba imodoka zitazagenda bakubire kampani batwohereze transport tujye i kampara noneho rero warangiza ibibazo tuzaze gutwara imodoka tuzijyana aho twari twari dusanzwe tujya kuri uyu wa kane intumwa z'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi zirongowe n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji zahavuye zishika mu ntara ya muyinga no ku mupaka wa kobe ndorimana emmanuel umunyamabanga ntayegayezwa yahavuye ashikiriza uko ikibazo bagisanze kugira ngo ibifungurwa byinjire mu gihugu hariho amategeko byisunga amategeko rero mu gihe atisunzwe eh, nk'uwabushikiranganji ashobora kwemera yuko eh, ibifungurwa byinjira mu gihugu kuko birashobora kuba bizanye indwara ugasanga none aricyo twakijinje tuyishe ahubwo kiza abantu ngeze kubaroga muri iyo ntumbero rero umukozi w'ubushikiranganji yazihagaritse ngaho tukaba rero twaje ngaho kugira tubiraba tumaze kubibona rero twabonye ko impapuro hariho by'ukuri zita- zitakwiye bafise ababyinjije izo ntumwa zahavuye zifashe n'ingingo harimwo no kwitura ubutungane twafashe ingingo y'uko uyu muntu yinjije ibifungurwa yoza ejo mu gitondo agatora uruhusha wifata kibanza kugira ngo zikamyo zive ngaha zigende i bujumbura kuri sitoke yabo tugahita dusaba yuko abakozi bacu baronka uburenganzira bwo gushaka kuri aya masitoke kugira ngo aya makamyo bayugurure ariho bari barabe yuko by'ukuri izo mfungurwa zinjiye zikwije amategeko ibyo abazozironka ibibazo bagira ingorane ikibazo twagihaye ubutungane bubandanye bugikurikirana uzoramuka yagiriwe azobihanirwa haba abakozi bacu canke baba ababanda bavyinjije umwe wese ubutungane buze bukore imfungurwa zitegekanijwe kwinjira mu burundi za pamu zingana amatoni igihumbi n'ijana na mirongo indwi n'imwe mu burundi hamaze kwinjira imodokari mirongo ibiri n'imwe zipakiye amatoni y'ibifungurwa amajana atandatu na mirongo itatu ingingo zafashwe zerekeye imfungurwa zimaze kwinjizwa gusa nk'uko umunyamabanga ntayigayizwa abivuga naho izo ngingo zose zafashwe abahagarariye ishyirahamwe pamu mu mategeko y'ivy'amaduwane baguma bemeza ko bafise uruhusha rwo kwinjiza izo mfungurwa mu burundi zigizwe n'ibigori n'ibiharage urupapuro batweretse rukaba rwateweko umukono ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu uwu mwaka n'umuyobozi w'igisata kijejwe gukingira ibitegwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi abo bahagarariye pamu mu mategeko ya duwane nabo nyene bategekanya kwitura ubutungane mu gihe batotunganirizwa imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke mu rwanda aho inzego zishinzwe umutekano mu burengero bushira ubumanuko bw'igihugu ku mupaka n'uburundi zihumuriza abanyagihugu impamvu y'iryo humurizwa ry'abanyagihugu turazishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika temistoke mutijima yakurikiranye ibiganiro byahuje abayobozi n'abanyagihugu mu bugarama uruzinduko rw'abo bategetsi muri bugarama rwabaye mu masaha y'ikigoroba cyo kuri uyu wa gatatu ni nyuma yo kubonana n'abavuga rikumvikana mu karere ka rusizi mu masaha ya mbere ya saa sita abo bakaba barimo generali majoro alex kagame ukuriye ingabo muri diviziyo ya gatatu y'igisirikare cy'u rwanda ikorera mu burengerazuba bw'u rwanda ndetse n'umuyobozi w'intara y'uburengerazuba bwana munyantwara rufonse n'abandi bayobozi haba mu ngabo na polisi ndetse no mu nzego za gisivili uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda yabanje kubwira abaturage ko ubu hari impuha nyinshi zikwirakwizwa mu buryo butandukanye biturutse ku two mu magambo ye yise utubazo duto twabaye mu majyepfo y'igihugu muri nyaruguru ariko badakwiye gukuka imitima kubera zo ubu rero nta byacitse nta kuvuga abantu bafite ubwoba cyangwa se hari uretse yuko haba hari ibihuha bitandukanye biza mu buryo butandukanye ugasanga biri ku ma webusayiti byinshi bitandukanye yuko hari intambara nta ntambara iri muri iki gihugu ntayo nyaruguru iratekanye iyi province iratekanye yose kuva rubavu kugera aha mu gihugu cyacu rero nta kibazo gihari nta byacitse mutunganirwe muhinge muweze muryame musinzire icyakora asa n'ubasaba kutirara yababwiye ko n'ubundi abagambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu batari kure kuko bakoresha ibihugu bituranyi bityo abasaba gukorana n'inzego zishinzwe umutekano bakaba maso ni byiza rero ko buri wese ahora ari maso kureba abantu batameze neza bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage ibyo ngibyo ntabwo twanabibahisha abenshi bahekuye iki gihugu abenshi baracyari muri za kongo hano hari fpr hari abitwa ba snld bose baraha bamwe bakoresha uburundi abandi bakoresha kongo ariko ibyo byose nubwo bihari ntabwo bitubuza iterambere ntabwo bitubuza kubaho neza ntabwo bitubuza gutekana kuko inzego z'umutekano zirinze imipaka ni nazo nshingano zacu tukagira n'abaturage bafatanya nazo icyatuzanye uyu munsi ni ukwibukiranya inshingano gusa no kongera kuba maso asa n'ugaruka ku byatangajwe na majoro sankara wavugaga ko avugira ingabo za frn zigamije kubohora igihugu nyuma y'ibitero byagabwe n'abitwaje intwaro mu murenge wa nyabimata nyuma bagahungira mu ishyamba rya nyungwe bwana munyantwara rufonse utegeka intara y'uburengerazuba we yasabye aba baturage kubeshyuza ibitangazwa n'abagamije kubuza igihugu umudendezo umuntu akaduka ati twafashe igice cy'igihugu turagifite twakoze ibi umuntu yavuga ko yafashe ahantu uri uhagaze guteze kandi uhari uwo uriho ubireba we abibarirwa cyangwa bamubeshya so kwirinda ibihore ni ngombwa ariko no kubibeshyuza nta nubwo tugomba kubaho ngaho abantu tuvuga ngo ntitwemere ibihuha byose bituzaho tugomba no kubibeshyuza kuko twebwe turahari abaturage bagomba kubibeshyuza urubyiruko rugomba kubibeshyuza ahubwo ntibinaturangaze kuko abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ibihuha barabyohereza bazahora nabyohereza gusa bamwe mu baturage ijwi rya amerika yaganiriye nabo batubwiye ko ibyo bihuha n'ubundi ntabyo bari basanzwe bumva gusa batugaragariza ko bijyanye n'ibibazo by'umutekano batagihahirana n'abaturanyi babo b'i burundi twebwe nta ribyo tunazi nta ribyo tunabana ko nta ma interineti ahari se urabona ko hano ni ku mupaka twegeranye kongo niho tujya kuko i burundi nta n'umuturage ujyayo ariko abaturage baragenda bakajya mu gitondo bakaba amajeto bakajya guhinga bavayo bagataha nimugoroba ubu nta muntu ugishobora kujya i burundi nk'uko byari bisanzwe aho tujya ni muri kongo kandi muri kongo tujyayo baduhijete tukajyayo tugahinga tugasarura nta kibazo kindi tuza tubona tutaha igihe cyose uruzinduko rw'aba bategetsi bakuru ku rwego rw'intara muri iki gice cy'uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u rwanda cyane cyane mu mirenge yegereye ishyamba rya nyungwe ndetse n'ihana imbibi n'uburundi ruje rukurikira urwari rwakozwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aherekejwe n'abategetsi bakuru mu gipolisi cy'u rwanda mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka urwo kandi narwo rwakorwaga mu buryo nk'ubu aho babanzaga kugirana inama n'abavuga rikumvikana muri buri karere nyuma bakabona kuganira n'abaturage icyakora ubwo izo ngendo zakorwaga muri rusizi na nyamasheke twaje kubwirwa ko itangazamakuru rihejwe ari ibiganiro bisanzwe minisitiri agirana n'abaturage demisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ku yindi nkuru yerekeye u rwanda ubutungane bwaho bubisabwe na mict bwataye mu mvuto abanyarwanda batanu bakekwa kwivanga mu rubanza rwa ngirabatware augustin umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza mu rwanda faustin nkusi yabwiye ijwi rya amerika ko mu minsi ya vuba bazoja kuburanishirizwa i arusha na mict ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagire ubusa itangazo ry'urwego mict rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyahi yarusha muri tanzania ictr ryagiye ahabona riravuga ko uru rwego rwemeje ko ubutegetsi bw'u rwanda bwashyize mu bikorwa ubusabe bwarwo bwo guta muri yombi abanyarwanda batanu bashinjwa kubangamira ibyemezo by'urwego mict mu rubanza rwa bwana augustin ngirabatwari abatawe muri yombi ni bwana maximilie turinabo anseri minzabonimpa jean dodier ndagijimana marie rose fatima na dike prudence munyeshuri bwana faustin nkusi umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda mu kiganiro cyihariye yahajwi rya amerika yemeje iby'aya makuru yavuze ko mu banyarwanda batawe muri yombi ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa cyenda bwana nkusi ariko yirinze kugira byinshi atangaza ku byo bashinjwa kuko ngo dosiye yabo ifitwe n'ibiro bya mict ngira ngo wenda icyo navuga ntabwo ugiye mu byo bashinjwa kuko ibyo twakoze nibyo twasabwe n'urukiko mpuzamahanga kugira ngo tubafashe mu iperereza bafite wenda kujyanye n'ibyo bashinjwa mu bibazo urukiko cyangwa se umuvugizi wabwo cyangwa se umushinjacyaha mukuru wa MICT icyo twasabwe mu maperereza bari barimo ni ubufatanye busanzwe mu maperereza twabafashe kugira ngo abantu babe batabwa muri yombi ariko dosiye yabo nyirizina ifitwe na MICT niyo yaba detaye z'ibyo bari kugeza ubu ngubu bari he bari mu rwanda eh, hateganywa ko bajyanwa mu rukiko rwa Rusaka.
ntabwo mwari mwamenya igihe bashobora kugenda ni vuba kuko biriho birakorwa kandi bi- bizihuta abo bari basanzwe ari bantu ki mu rwanda bo harimo bamwe b'abanyamategeko harimo n'abandi bakora akazi kabo gasanzwe ariko ah, bose mu by'ukuri ni- ni ni abanyarwanda nk'uko babivuze hari amasano bafitanye na ngira batware okay izo detaye wenda ntabwo ndi buzijyemo cyane kuko ah, wenda nabonye kujya mu rubanza nyirizina kuko dufite inshingano yo gufasha urukiko mpuzamahanga ndetse natwe n'ibihugu bindi byose bifite bifite iyo nshingano yo kubafasha Bwana Nkusi arakomeza avuga ko ibyabaye ku rubanza rwangira abatware bitari ku nshuro ya mbere bibaye muri izi manza z'abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane hari urubanza rwigeze kubaho hagati ngira ngo bibiri na- bibiri na gatanu cyangwa bibiri na karindwi mu rubanza rwa kamuhanda rwabayeho nabwo eh, icyo gihe hari abanyarwanda abanyarwanda babiri bafashwe kandi bashyikirizwa urwo rukiko ndetse baranakurikiranwa ku buryo bahawe n'ibihano icyo gihe hari mu rubanza rwa kamuhanda harimo umutangabuhamya wahawe izina rya gaa ndetse n'undi munyamategeko nanone wakorerwamo urwo rukiko witwaga nshoboza Eh, abo rero bagize gushyikirizwa icyo- urukiko icyo gihe ndetse baranaburanye ndetse urukiko rufata n'ibihano eh, ngira ngo si ubwa mbere ni ibintu bisanzwe mu bufatanye bwacu nabo kumva ari Bwana Augustin Ngirabatware yabayeho minisitiri w'imari n'igenamigambi mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa karindwi ibihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane afungiwe i Arusha ku bw'ibyaha bya jenoside yahamijwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri akatirwa imyaka mirongo itatu y'igifungo mu minsi iri imbere nibwo Bwana Ngirabatware byari byitezwe ko azagezwa imbere y'urukiko ariko MICT iravuga ko haje kuboneka amakuru ko hari abantu bashatse kwivanga mu byemezo by'inkiko mu mugambi wo gushaka kugena ibizavamo MICT iravuga ko abanyarwanda batanu batawe muri yombi bose bagomba koherezwa yarusha ku cyicaro cy'urwo rwego kandi ko ari naho bagomba kuzaburanishirizwa impapuro zibata muri yombi zemejwe n'umucamanza ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi n'umunani bisabwe n'ubushinjacyaha bwa Arusha barashinjwa kubangamira imirimo y'urukiko no kubishishikariza abandi kurenga ku myanzuro y'urukiko no kubangamira imikorere y'ubutabera mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha ICTR n'urwego rwasigaranye imirimo yarwo MICT ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi na kabiri nibwo ngira abatware yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gufungwa imyaka mirongo itatu n'itanu nyuma yo kumuhamya uruhare muri jenoside uregwa yarajuriye maze MICT ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi na kane rumugabanyiriza igifungo rugishyira ku myaka mirongo itatu nyuma nanone mu kwezi kwa gatandatu bibiri na cumi na karindwi mu bubasha bwarwo MICT rwemeje ko ngira abatware yasubirishamo urubanza rwe birakekwa ko intego y'abanyarwanda batawe muri yombi yari igambiriye guhinduza icyemezo cya ICTR ku rubanza rwa ngira abatware nk'uko cyanashimangiwe mu bujurire n'urwego rwasigaranye imirimo y'uru rukiko umushinjacyaha mukuru wa MICT bwana Serge Bramete yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda ku bufatanye mu mikoranire yo guta muri yombi abakekwaho ibi byaha avuga ko birakuriye bizakomeza kurwanya abantu bose bagerageza kubangamira abatangabuhamya n'ibyemezo by'urukiko bijyanye n'inshingano ziteganywa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano bwana Augustin Ngirabatware yatawe muri yombi mu Budage mu kwezi kwa cyenda bibiri na karindwi yoherezwa mu rukiko rwa Arusha mu mpera za bibiri n'icyenda biteganijwe ko urubanza rwe ruzatangira gusubirwamo mu ngingo zose kuva ku itariki ya makumyabiri n'enye z'uku kwezi kwa cyenda uru ni rwo rubanza rwa mbere mu za jenoside kuva uru rukiko rwajyaho rugiye kongera kuburanishwa mu mizi ehabayirusa ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisa yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.